kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ni kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na venuste nshimiyimana mukomeje kuba benshi mukurikira ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko w'ikiganiro murisanga kuri fm mu rwanda no kuri shotweve mu burundi ndetse no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo koma ku migabane yose y'isi mbashimira ko buri cyumweru k'ijwi ry'amerika dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo ariko ntibacika intege bagahora babashakisha hari abashakisha abavandimwe babo hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo mu kiganiro cy'uyu munsi murumvamo cyane abana bavuye mu rwanda mbere ya mirongo cyenda na kane n'abandi babuze mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
hashize imyaka makumyabiri n'irindwi umwana w'umuhungu witwa cyuzuzo aburiye mu nkambi yari ahitwa igahanga yari afite imyaka itanu yarahunganye na nyirarume ababyeyi be bamaze kwicwa byabaye ngombwa ko nyirarume amusiga akajya mu gisirikare umwana atwarwa n'abazungu bamujyanye mu bihugu by'amahanga i burayi cyangwa se muri amerika uyu munsi cyuzuzo arashakishwa n'ababyeyi be muri gande muhammed Ahmed na Mukamurego Clarisse batuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera akagari ka Rudashya umudugudu wa Ruhogo nahamagaye muri Gande Muhammed nshimishwa n'ukuntu yanyakiriye ura nk'umuntu nkunda cyane ukora ku ijwi rya Amerika witwa nde nkunda kumva ikiganiro cyawe nimugoroba agasaro kaburaga
urakoze cyane niwe muvugana ngo uhaye ikaze ku ijwi ry'amerika watwandikiye urashakisha umwana wawe icyuzuzo mbwira icyuzuzo yabuze ate urambwira yuko yabuze muri mirongo icyenda na kane byagenze bite yaburiye yaburiye hano za gahanga ari kumwe na nyirarume nyirarume yitwaga nde yitwaga rubamba muri mirongo icyenda na kane umwana aburira igahanga byagenze gute nsobanurira nyine ubwo barimo bahunga bahunga amasasu ubwo rero baje kurira aho ngaho ntawaje kumenya ibyo byabo ariko amakuru nyine ko bamaga babwiraga aho bari kumwe bambwira ko ngo babandikaga ngo hari uwabatwaye uwabatwaye ninde bavuga ko ngo hari abazungu ngo baje kwandika ngo bakabatwara abo bazungu bandikiraga hehe bandikiraga igahanga bari bafite ibiro hehe ngo batwaraga abana b'imfubyi byose nawe nuko abahaga amakuru ubwo ni muri mirongo cyenda na kane mu gihe cya jenoside cyangwa se n'inyuma yaho oya cya jenoside pe bikirimo amasasu akivuga amasasu avuga abantu bakaza bakandika abana bakabatwara eee bakabatwara icyo kigo cyabajyanye cyari gifite irihe zina cyitwaga gute icyo kigo ntacyo ntacyo bambwiye pe none se uwaguhaye
bambwiye ko ngo ari abazungu ngo batwaraga abana none se uwaguhaye ayo makuru yashoboye kukubwira byimazeyo bisobanutse uko abo bana bagiye n'aho bashobora kuba bari ni ibyo yambwiye rwose nkubwira aho babajyanye nkubeshye
uwo waguhaye amakuru nawe yari gahanga
yari gahanga nawe
Alo.
Oui.
Ngewe haracyumurushaho kuyamenya. Uwo mwana yahunganye na nyirarume niwe wari waramubisha.
Wowe ujya ucyuzuza umupfana iki?
Ni umwana wacu, niwe mfura yacu.
Ah, niwe mfura yanyu. Ngaho rero.
Ndi Nyibwirire.
mama we muri gandeni. Mama we muri gandeni Mm, Witwa nde mama?
nitwa Mukamurego Clarisse.
Mm, Kaze neza ku ijwi rya Amerika ngaho mbwira rero.
Noneho abantu bari kumwe nabo Mm, barambwiraga ngo uwo mwana ngo nyirarume baravugaga ngo ntajye mu gisirikare.
mhm.
akavuga ati umwana ise baramwishe na nyina baramwishe ninjye muryango afite akomokaho sinamutanga ntiyamenya irengero ry'aho azaba noneho rero ngo baza kubatwara abantu ngo bagiye niba baragiye mu gisirikare yarapfuye ntitwamubonye ngo umwana baramwandika bandika amazina ya se na nyina ngo bamujyana n'abana benshi cyane ngo n'indera hari n'abandi baje gutwarayo
bamujyanaga mu kihe gisirikare igisirikare cy'ingabo za kera igisirikare cy'ingabo z'inkotanyi mu kihe gisirikare cya mukotanyi nibwo twari turi kumwe mu rwanda cy'inkotanyi yanze kujya mu gisirikare kugira ngo adasiga umwana
kuko nta wundi muryango yari afite kandi umwana yari muto afite imyaka itatu nuko rero bageze aho ngaho ngo aremera baramujyana abazungu bamuvuga ko nta kibazo umwana yagira ngo baranamufashaga bakamuha n'ibintu byose by'imfashanyo noneho ngo baza kubandika amazina barabajyana ngo bagiye banditse n'amazina yacu n'ay'umwana yose ariko bakavuga ngo bagiye mu burayi i burayi nyaburayi cyangwa se ni muri amerika bagiye muri amerika ni muri amerika uyu nyirarume wari wasigaranye cyuzuzo ababyeyi be bamaze kwitaba imana we yaba yararokotse
we yarapfuye barapfuye abo bajyanye bose barapfuye mu kanya papa wa cyuzuzo niwe twavuganaga ni muri gande muhamedi niba numvise neza amazina ye niyo nafashe mbere y'uko uzamo yambwiraga y'uko umwana yahagurukiye igahanga ariko ushizemo n'ako kantu cy'uko hari abahagurukiye n'indera umfate ko bahagurukiye hehe nyirizina
aho ngaho igahanga bari bari bari mu nkambi bari mu nkambi
noneho bamutwaye mu gisirikare abana badafite n'imiryango bavuga ngo bapfushije ababyeyi barabafata noneho ngo abo bana babajyana bamaze kuza gufata abandi indera niko ayo makuru bamaye barabajyana rero nuko bahagurutse bagenda bavuga ko babajyanye muri amerika ubwo hari mu kuhe kwezi ni abazungu mu kwezi kwa kane mu kwezi kwa kane mirongo icyenda na kane
cyane itariki nizo ntazi nzi ukwezi n'umwaka nuko rero icyenda gatanu ndakurikirana imfubyi hose zari ziri mu rwanda za gisenyi za kibungo ahantu hose ibyo byose nagiye ndamubura barambwira ati umwana we baramwanditse cyane amazina ya se na nyina ni abazungu babajyanye bagiye hanze i burayi noneho mbiyo ndarekera nkajya nkumva abantu barangisha abana bavuze bavuze nkumva ni nk'amatariki y'abanjye ariko njye uwabikora nkareba ko ikintu cyo ntamenye niba ari amerika y'amajyaruguru niba ari amerika y'amajyepfo icyo nzi niko ari muri amerika niho ari gusa cyuzuzo niba uri muri amerika ababyeyi bawe baragushaka namwe babyeyi ndabashimiye cyane umwanya umwana bawumugize
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi nk'uko nabibabwiraga mu kanya ndagiharira mwebwe mwese mushaka udusaro twanyu muribuka umuhanzi w'umuririmbyi w'umunyarwanda rugamba sipuriyani twibuka neza aririmba ahanitse cyane ati indege zo mu kirere ziragumaho ntizituza amarere birakomeye ndaziha uruhushya zose mbonye akanigi kanyu nimwibaze noneho muramutse muhuye n'agasaro kagira kati mureke imirimo yindi mbanze mbone urunigi nakomotseho byambayeho umwana w'umukobwa utuye mu gihugu cy'ububirigi witwa wera ka yezu leokadiya mariya wavukiye mu bugesera muri komini kanzenze arifuza kumenya niba hari umuvandimwe we ukiriho aho yaba ari hose amakuru wera ka yezu leokadiya mariya afite si menshi ikigaragara ni uko yavutse ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ibiri amakuru yabwiwe nuko yatuwe mu ishyamba hafi y'umuhanda akajyanwa mu kigo cy'imfubyi cyari mu kiyovu ariko atamenye izina twakoze ubushakashatsi dusanga ikigo cyakiraga abana muri iyo myaka cyari mu kiyovu ari icyacungwaga n'ishyirahamwe ryitwa accueil sans frontiere ryari rihagarariwe n'umufaransa witwa benoit artigo icyemezo cyo kumuha ababyeyi bamurera b'ababirigi icyafashwe ku itariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'itatu mu rukiko rw'iremezo rwa kigali abo babyeyi bari bahagarariwe n'umunyarwanda witwa nizeyimana rugina emmanuel wari utuye muri segiteri ya remera ku kacyiru uwo mwana w'umukobwa ukuntu yavukiye mu bugesera ku babyeyi batazwi akaboneka i kigali mu kigo cy'imfubyi agahagararirwa mu rukiko nibyo byonyine byatuma inkomoko ye imenyekana ijwi ry'amerika ryabonye icyo bishe inyandiko igira uwo utabyaye umwana wawe yashyizweho umukono ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itatu inyandiko igaragaza ko ababyeyi be bahagarariwe n'uwitwa mukagatare odeta byanditse ko ariho umwana yabaga ko ariwe watoye uwo mwana akamujyana iwe akamurira kugeza igihe yamuhereye abandi babyeyi byanditse kandi ko yari umuhinzi wari utuye ku kacyiru undi washyize umukono kuri urwo rupapuro afatanije na mukagatare ni uwitwa munyantwari simewoni nawe wari utuye ku kacyiru akaba nawe yari umuhinzi bafatanije na nizeyimana rugina emmanuel nawe wari utuye ku kacyiru bashakiye rero uwera akayizoro mariya ababyeyi mu bubirigi niba wumva uyu mwana ashobora kuba ari uwawe niba uzi mukagatare odeta cyangwa cyangwa se ukamenya munyantwari simewoni cyangwa se nizeyimana rugina emmanuel bari batuye ku kacyiru babaze uwo mwana bagiriye neza aho bamukuye tumenye aho akomoka koko tumenye niba afite abavandimwe yitwa uwera kayezu leokadiya mariya atuye mu bubirigi byanditse ko akomoka mu bugesera ikanzenze
agasaro kaburaga
uwitwa uwikeza josiane utuye mu mujyi wa kigali ararangisha umwana w'umuhungu witwa rukundo bitaga nene batandukanye mu ntambara bahunga umubyeyi wamureraga witwaga cecilia yari atuye igikondo kuri nyenyeri niba wari utuye igikondo kuri nyenyeri imbere ya mirongo cyenda na kane tega amatwi urasanga umwana dushaka umuzi niba witwa kadete niba barakwitaga mashoferi niba baraguhimbaga amatoroshi niba waritwaga gaga rukundo uramuzi mwarakinanye nimwumve uko nyina wabo uwikeza josiane abivuga umwana ndangisha yagirira afite imyaka irindwi hagati y'itandatu n'irindwi yagiye mu ntambara noneho agenda twari twaratatanye nta muntu wari uzi ahantu ndaherereye gusa amakuru namenye ejo bundi hari umwana witwa kadete ngo bahuriye muri canada noneho bahuye ngo baribwirana aramubwira ati wari utuye he aramubwira ati nayo muri kigali ngo bahuriye karigari noneho baribwirana ngo aramubwira ati twebwe twari dutuye igikondo ati nabanaga n'abana bitwa ba matorosi n'abandi bitwa ba kaje vuba ngo na ba mashoferi noneho aramubwira ati matorosi ndamuzi ati we ndamuzi ati rero turamuzi noneho rero bigarukira aho ngaho ariko ntabwo nzi ahantu aherereye bahuriye aho ngaho bigarukira aho ngaho bahinduye amazina sinzi amazina yabo ariko yagiye yitwa nene byari yitwaga rukundo nene mbere ya mirongo icyenda na kane ninde wamureraga ni umubyeyi witwaga sisiriya
bari batuye he ariko nawe yarasuye bari batuye igikondo hariya kuri nyenyeri uyu mwana w'umukobwa witwaga kadete icyo gihe ubu ngubu yabaye umugore uramuzi oya aziranye n'uwo n'uwo mudamu n'uwo mukobwa wundi niwe baziranye niwe baziranye uwo mukobwa mubyara wanjye witwa gake
none se ava mu rwanda yajyanywe n'andi uyu mwana w'umuhungu rukundo ajya kugenda yajyanywe n'andi
nta muntu wamujyanye twarahunze agenda mu gikundi cye natwe tugenda mu gikundi cyacu turatatana ukuntu yagiye ntabwo tukizi mwebwe muhunga mwagannye hehe we yagannye he twagiye mu gikundi nta muntu uzi ahantu umuntu yerekeye gusa umuntu waduhaye amakuru ni uyu mwana Cadette ko bahuriye karigari muri kanada Mhm.
Mm. noneho amubwiye ayo mazina ayo mazina amatoroshi ni abana barererwanaga babyara be.
Mhm.
avuga amashoferi n'uwitwa amashoferi Mhm.
amashoferi nabo bari aba- bari ahantu bari abakuze barerwa muri karitsiye Mhm.
avuze na gaga gaga uwo nguwo na matoroshi na- ni umwana bareranwaga nyine babaga bari kumwe Mhm.
abavuze uwo nguwo ahita amenya iryo zina rya matoroshi amuga ati matoroshi niwe kati ati kati ndamuzi aramubaza abaza na gaga aravuga ati misiri
none se ko numva umwana muzi aho ari akaba ari mu- ahitwa muri uwo mujyi wa karigari mu muri canada kadete akaba azwi akaba ari muri canada ni iki kibabuza kumugeraho n'iki nabafasha ikintu wadufasha ni ukubaniriza tukamenya umujyi arimo kuko kagete aba yavuze ko bahuriye karigari ariko atamusobanurira kandi kagete nawe baje kuva karigari bajya mu kindi gice kuko kagete tumwandikiye kuri imeri ntabwo adusubiza Mm.
ngo amudushakire amenye amakuru bahuriye aho mu kabari basangira hari muri resitora ngo bahita bagenda ntabwo ba- bongeye guhana direse ngo bongere bahure bakugane bahise batatana nabo ubu nta wamenya umujyi arimo nimba ari karigari bagumye nimba ba- baragumye nta muntu ubizi gusa basigaye ko- yatubwiye ko ari muri canada karigari ntabwo tuza ahandi hantu yahise yerekeye kubumva ijwi ry'amerika muri muri canada niba utuye mu mujyi wa montreal setil vancouver calgary cyangwa se edmonton n'ahandi hose niba warahuye n'uyu mwana w'umuhungu rukundo cyangwa se ukaba uziranye na kadete n'undi wese wari utuye igikondo kuri nyenyeri uzaduhamagare hano ku ijwi ry'amerika udufashe tumuhuze n'umuryango we murakoze cyane kandi nawe nongere ngushimire kuba wizeye ijwi ry'amerika murakoze cyane namwe
agasaro kaburaga
hashize imyaka mirongo itatu n'itanu atandukanye n'ababyeyi icyo gihe bari batuye muri kenya bose bitabye imana nyirakuru wamuzanye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'itanu nawe yaratabarutse ariko kubera ko se yari afite abagore benshi arifuza kumenya aho abavandimwe be baherereye yitwa maganda daniel atuye i kigali mu murenge wa muhima akagari ka tetero umudugudu wa tetero yaranditse ati ndifuza ko mwamvana mu bwigunge mazemo imyaka mirongo itatu n'itanu naramuhamagaye ambwira uko nari byamugendekeye mfite imyaka igera kuri itanu njye na- njye na gashiki kanjye noneho twavugaga turi abana barindwi ariko papa yari afite undi mugore wundi mu- undi mugore mukuru mama nabonaga afite akazi ahantu yakoraga i nairobi ariko nkabona nubwo nari umuntu nabireshaga amazi nkabona bisa nk'aho harimo amakimbirane twari dutuye noneho bigeze aho ngaho nyogokuru araza hari mama wacu wabaga i bugande wa- wa- wa- wa- wa- wari waraguye mu mu ntuza muri vigitoriya hari uba- ba- yari afitemo amato aramwica amujugunyayo noneho rero nyogokuru aje aza i bugande amaze kuza i bugande ahita aza n'i nairobi kureba mama we yari atuye baradufata njyewe na mushiki wanjye aramubwira mama yari atwite aramubwira ati njyane bano bana niba batoya bahari nimara kubyara nzaza yaravuze ati ndaza kuba- ku- kuza kubareba ze mbatware nyogokuru tukigera mu rwanda ahita apfa yabaze kutugeza ahantu bitaga igombe hari sogokuru wari urimo na sogokuru abyaga mama abaga mu rwanda noneho ndibuka ko twuriye twuriye gari ya moshi nashaka no gufata mama umwenda mushiki wanjye aram- aragira arabyanga nshaka kugira ngo usubire mushiki wanjye aravuga ngo nimba daniel atari buze atari bo ngo tugeranye sindi sindi buze ntabishaka tuza gutyo ariko icyo nakubwira ko ni inzira y'umusaraba venisite nahuye nayo mu buryo bukomeye nyabukuru yamaze gupfa akimara gupfa ubwo mushiki wanjye ajya kuba ahantu kwa mama wacu bita Ika- ikaganza nanjye ubwo njya kuba ahantu kwa mama wacu njya kuragira inka zaho arapfa na mama wacu nawe ndahava banjyana none ahandi bitaga irunga nawe ndamaba igihe kirekire mba muri ubwo buzima ku buryo n'ishuri nigeze ndikandagiramo ni na gato mba muri ubwo buzima ndashakisha nuko ngera mera nk'ufashwe ntihamuka nibwo ejo bundi natekere na- numvise akasaro ka kaburaga ndangije nibwo na- nibwo navuze nti reka ndi unkorere ubutabazi wenda ngo- mbajya mbona rwose umeze nk'umusamariya mbamo umeze nk'aho umusamariya uri umugira neza ndavuga nari ikintu wenda nabona umuntu umwe wenda wagira Mm.
none se uwaguhaye amakuru ya sezibera hasani umukuru wawe Eh, ari aho ngaho mu Mm.
rwanda cyangwa se yasubiye muri uganda yasubiyeyo nta ukuntu byanagenze we kugira ngo na- ya- yagiyeyo am- ambo- amubonye Mm.
amubonye abona ngo turasa kandi ko turasa kuko abana b'iwacu turasa Mhm.
noneho nibwo yagiraga yagarutse arambwira ati anzanira ayo mafoto wabonye amafoto nakweretse niyo wayanzaniye yose Mhm.
arambwira ati abasi bene wanyu ndavuga ni n'umukuru wanjye rwose ubu ndamwibuka neza niko ndanamubona nkabona tura- dusa cyane Mm.
ni uko arangije nawe yari umu ahita asubira twajya ku- ku- twakajya kubonana ara amakuru agiye kuko icyo gihe yanzaniye nkiba nabaga mu cyaro ntaraza mu mujyi Mm.
Eh, mbona amakuru ntiyakongera sinongeye kuyabona ariko twari dufite umuryango mugari kuko papa yari afite abagore babiri bafite n'abana benshi b'abakobwa n'abahungu daniel magamba radiyo ijwi ry'amerika irumvikana cyane muri uganda irumvikana muri kenya ndizera nkomeje ko uzabona umuvandimwe wawe nawe ukava muri ubwo bwigunge umazemo imyaka mirongo itatu n'itanu komera kandi ugira umunsi mwiza murakoze cyane imana ijya igufasha venesi rwose imana izagufashe iguhe kuramba kandi ni ukuri umugambi ibintu ukora uwiteka imana yo mu ijuru ntazite ku bindi Oh.
Azaku- azaku- azaguha umugisha utagabanyije azirengagize n'icyo wabara ko wa- nawe ucikwa na gatatu ariko aguhembera ibyiza ukora no guhumuriza imitima y'abantu ni ukuri kuko kumvugisha gutya bimpaye kuba ah, mfite umu- numva nanjye ubwanjye nzakira nkabona uwo tuvukana umuvandimwe ni ukuri izaguhe kurama izaguhe n'umugabane wo kujya mu ijuru rwose ube hafi y'imana kuko nzi ko ibintu ukora ni ibintu indashyikirwa ntabona icyo nakugira njye naranakumvise naranavugana nawe Mm.
ndavugana imana mwuje izakwihera ijuru rwose ndarigusabiye izarigwe ikubabarire icyo icyo ari cyo cyose izaguha ijuru urakoze cyane magamba daniel rwose nanjye ndagusabira ijwi ry'amerika nimwe dushyira imbere nimwe dukorera ndagushimira cyane ubu bwizige kuba na n'ubu ugishakisha abavandimwe bawe e kandi ukomeze n'uwo mushiki wawe amahoro y'imana ni ukuri nyagasana ajya abana nawe iteka ryose umutima wawe wose ajya abana nawe iteka n'iteka
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona bamwe mu bana bavuye mu rwanda mbere y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine babwiwe ko ababyeyi babo batakiriho ko imiryango yabo yazimye hari n'abandi bana barokotse jenoside yakorewe abatutsi barerwa n'abagiraneza bari mu rwanda cyangwa se mu mahanga nabo babwirwa ko nta muvandimwe bagira ni nabyo byabaye ku witwa muvugizi musa wavuye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'itatu yagarutse iwabo bamubwira ko nta muvandimwe wasigaye nyamara mushiki we mu bukunde nteshadiya ariho noneho niwe umushakisha ndarangisha musaza wanjye witwa muvugizi musa ubyarwa na na nkangabahizi timoteyo mama ni mukarwizindi ntabwo ndizi ko bapfuye tukiri nkiri muto amuvugizi ivutse icyenda na kabiri Mm, avukira ku kibuye mama yamubyaye yaramubyaye ahita apfa mm, aba mu dogiteri wamumubyaje yitwa- yitwaga goreti w'umusuwisikazi wakoreraga ku bitaro bya mugonero uwo mugabo we nawe yitwaga na rusiyane nawe yari porofeseri ku bitaro bya mugonero mhm, mama akimara kumubyara apfuye bamusaba papa mm, abona nta yindi shuwari na- atamurera ari uruhinja aramubaha ariko mu kumubaha amu- ba- bari bazi ko bazaguma ku kibuye mm, nyuma icyenda na gatatu kubera ko bakoraga mu bitaro by'abadivantisite bya bya adara ngo babohereza muri kenya ngo baje kwimuka icyenda na gatatu bamumaranye umwaka hanyuma baramujyana baramujyana bamujyana se babwiye se ko bamujyanye yego kuko na nyuma yaho mbere ya jenoside ho gato batwohereje amafoto ye barageze muri kenya baba muri kenya muri nonanturuwa bigeze nonantikatire habaho igihe ibibazo bya jenoside ababyeyi baza gupfa ndasigara umwana kuva icyo gihe icyenda na gatatu ntabwo nzi amakuru yemeruka batwoherereza amafoto mu rugo muzehe hatubwira ngo dore umwe banyoherereje amafoto uko yajyaga kubifata yaba ari ubufasha bamugeneraga bw'amafaranga cyangwa se bw'amafoto y'umwana cyangwa amakuru y'umwana yavaga mu rugo yari komine kayove akajya ku bitaro bya mugonero ku kibuye aho ajya niho yakurikiraniraga amakuru kuko nta telefone zabagaho none se wowe nyuma ya jenoside urokotse wigeze ujya ku mugonero ku bitaro kugira ngo ujye kubaza amakuru ya musaza wawe yego nagiyeyo mpageze mpasanga umudogiteri mubajije amakuru ambwira ko bavuye kuva bava muri kenya yamenye amakuru ko bahavuye umudogiteri bita garase ambwira ko bavuye muri kenya basubira iwabo mu busuwisi ntabwo azi amakuru yabo kuva bavuye muri kenya basubira mu busuwisi ntabwo azi amakuru yabo
none se abantu bari abaganga bavura ku bitaro byo ku mugonero bakorera ikigo cyitwa dara kizwi bakajya i nayirobi bagakora ahantu hazwi nta kuntu wari kubashakisha ngo ugere mu busubisi umenye aho bari nta n'intumwa wigeze bohereza n'imwe mu rwanda kugira ngo imenye niba hari uwarokotse mu muryango wanyu nagiye ikintu nakoze muri bibiri nagiye kuri ambasade y'abasuwisi mpageze bampa randevu buri munsi nahagiye nk'amezi nk'atatu bampa randevu bakambwira ko adahari uwo nakagombye kubaza bampa randevu ngasubirayo numva ndarushye numvishe ku ijwi rya amerika ko hari bavuga ngo hari ikiganiro cy'agasaro kaburaga ndavuga reka ko kugira ngo nirirwe kuri ambasade bimbuze gukomeza akazi cyangwa se kwita ku muryango reka ngende nge naririze ku ijwi rya amerika nuko navuze nzashakisha venuste abona n'abandi yenda nanjye wanjye yazamubona
none musa kuva yagenda ni musaza wawe ubwo yari afite ababyeyi bamukunda kandi bamubwira aho akomoka ntabwo we yigeze agerageza gushakisha ngo agaruke mu rwanda aje kureba ko hari uwo mu muryango we waba wararokotse
amakuru mfite nyuma ya jenoside ngo nk'icyenda n'umunani njya ku kibuye kubaza nagiye kubaza bampa amakuru bambwira ko yaje ajya ku kibuye kwa nyirakuru ubyara mama ahageze asanga ni mu matongo ho nta muntu wasigaye asanze nta muntu wasigaye bambwira ko narahageze mbaza bampamagaye mu bintu by'imitungo mpageze mbajije barambwira ngo hari umwana w'umuzungu waje agera inyamishaba ku kibuye ari kubaririza amazina yo kwa nyirakuru ubyara mama we kuko nibo yari azi kuko aribo bari banditse ngo asubirayo ni nacyo cyamaye motivasiyo yo kumva ko namukurikirana nkamenya amakuru ye urumva yarahageze bamubwira ko nta muntu wasigaye ahita ngo yongera asubira mu busuwisi niba rero mumuzi mumufasha ku gasaro tugashake kaboneke nawe mukunde ntishadiya ndagushimiye cyane ugira umunsi mwiza yego murakoze nyagasana kurinde kandi imana idufashe tuzamubone imana ikongerere
agasaro kaburaga
umufaranshakazi ukomoka mu rwanda maria mutoyimana arashakisha umuryango we ikigaragara ni uko yavukiye muri komini rukara hahoze ari perefegitura ya kibungo ubu ni mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda nyina yitwa mukankubana ariko se ntazwi icyemezo cy'amavuko ye cyashyizweho umukono na burugumesitiri witwaga yohani mpambara wakiraga amafaranga ya komine n'inkurayija yohani claude nta makuru menshi afite uretse ko impapuro zigaragaza ko yabonye ababyeyi bamurera mu bufaransa aturutse mu kigo cy'imfubyi cy'imasaka urupapuro rwemeje ko ashobora kuva mu gihugu agahabwa abandi babyeyi rwashyizweho umukono na dr placide ngendahayo icyo gihe yari umunyamabanga mukuru wa croix rouge y'u rwanda akaba yarahagarariye dr francois xavier nsengumuremyi wayoboraga uwo muryango umuntu wese utuye rukara umuntu wese waba azi umubyeyi witwa mukankubana wari ufite umwana witwa mariya mutuyimana yahamagara ijwi ry'amerika kugira ngo abone agasaro ke kaburaga
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi ni kinyarwanda umwihariko w'ikiganiro muri isanga agasaro kaburaga mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi umwana w'umukobwa witwa muja wa mariya olive yari afite imyaka cumi n'itanu yari atuye muri komini mugina seyitori ngoma serire ya mbati hari mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane habimana eric musaza wari ufite imyaka ine atuye mu karere ka gasabo umurenge wa nduba akagari ka gasanze umudugudu wa nyakabungu ararangisha mushiki we bamaze imyaka makumyabiri n'irindwi batandukanye yitwa wa mariya olive ni mushiki wanjye twatandukanye muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ku itariki zirindwi z'ukwa kane ntabwo yabaga mu rugo yabaga kwa kwa masenge wacu wabaga ku mugina ariko icyo gihe ni naho yigaga icyo gihe yari yaraje mu rugo mu biruhuko noneho masenge nawe aza kudusura mu rugo ku itariki esheshatu indege y'uwari perezida habyarimana ihanurwa bukeye uwo masenge yashatse gusubira ku mugina kuko mu rugo basaba uwo mwana ko amuherekeza kuko niwe bari basanzwe banabana bavuga ngo namuherekeze icyo gihe jenoside yari itaratangira muri mu bice by'iwacu bari bitarafata isura mbi agenda amuherekeje nubwo duherukana nyuma ya jenoside ingabo za efuperi zimaze kubohora igice twari dutuyemo nko mu kwa gatanu hari data wacu wagiye kumureba ko yaba akiriho asanga aracyariho bava aho ku mugina aho bita imbati niho babaga baza mu rugo ariko ntibahageze bageze mu nzira bahura n'ibitero baratatana bariruka niyo makuru baduhaye nyuma
none mwebwe mwari mutuye hehe twari dutuye mu karere ka ntongwe muri perefegitura ya gitarama muri komine ntongwe perefegitura ya gitarama segiteri ya rishyira serire ya rigaku aho ku mugina yabaga yabaga muri muri komine mugina segiteri ngoma serire ya rimbati yigaga ku mashuri abanza ya mbati
ababyeyi bawe bashoboye kurokoka
harokotse mama niwe wampaye ayo makuru kuko nyuma baratubwiye bakeka ko yaba yarapfuye ubundi bagakeka ko ataba yarapfuye ariko yewe kubera nakundaga kumubaza amateka menshi nkumva ntabwo nazicara ngo ntegereze gutyo ko ko yaba yarapfuye nkavuga ngo nzagerageza mushakishe ndebe
nta bantu baba bararokokeye aho ngaho imbati muri icyo gitero ku buryo baba barashoboye kugenda batanga amakuru bakamenya uko byagenze
amakuru yandi twahawe ari nayo yatumye mvuga ngo tubaririze turebe ni uko ngo hari abana benshi bahungiye mu bamasera babagaho ku mugina ku kiliziya babahungana banyuze muri zayire tukakeka nkakeka ko wenda nawe yaba yarabashije guhunga yicwe
mu kanya bambwiraga yuko yari yarokotse hari umuntu wagiye kumureba asanga yarokotse uwo muntu wagiye kumureba agasanga yarokotse ninde
yitwa turatsinze ariko nawe ntabwo yagarutse
yagiye agiye kumureba hanyuma aramuzana we na nyugusenge ariko nta gakuru kabo bose uko ari batatu mwongeye kumenya
agiye kumuzana mukura kwa masenge uwo masenge we ntabwo yahigwaga niwe waduhaye ayo makuru nyuma ya jenoside ariko nawe yaje gupfa nyuma ya jenoside n'umugabo we
ariko yabahaye amakuru ababwira ko turatsinze yaje akamuha umwana akamujyana
yego
nta makuru yandi yabahaye y'uko icyo gitero cyagenze ku buryo umuntu yamenya niba abana barashoboye guhungira aho mu kigo cy'ababikira
nta yandi makuru ari puresi yaduhaye kuko nyuma nibwo yavuze n'abakekeranyaga ko abo bana bari barahungiye aho ku babikira nawe ashobora kuba yari arimo turatsinze ariko we ntiyabashije kurokoka icyo gitero dukeka ko nawe yapfuye muri icyo gitero ko nawe ntabwo yagarutse hashize imyaka makumyabiri n'irindwi ushaka mushiki wawe wibaza aho ari yego niba akiriho urumva ushaka kumubwira iki mubonye rwose byanshimisha namubwira ko tumukumbuye nka famiye mubwira ko tumeze neza turi aho mama ari aho n'abandi bana twarorokotse kereka undi mwana umwe wapfuye nawe nyuma ya jenoside niwe yakurikiraga witwa uwiringiyimana ariko abandi twararokotse turi aho byadushimisha kongera kumubona ngewe nagize amatsiko yo kumva ko mfite mushiki wanjye batazi ko yapfuye cyangwa yarokotse bigagumya bimfata numva mfite amatsiko cyane nkumva ntabwo biri kunshiramo numva nzagerageza gushaka amakuru ye abo twifashisha aba mbere ni abumva ijwi ry'amerika nibo bahanahana amakuru bakabwirana nawe rero turizera yuko nugira imana bizakugeraho mushiki wawe umubone
murakoze cyane ni ukuri imana ibahe umugisha
mwarabyumvise mu gihe cya jenoside abantu benshi baratandukanye abana basiga ababyeyi mu gihugu bajya hanze ababyeyi basiga abana baragenda umwe mu bana nyine yasize ikarongi mu cyahoze ari kibuye clemence uwifashije yahamagaye ijwi ry'amerika ikiganiro agasharo kaburaga ati cyampa nibura nkabona ifoto ya mama clemence atuye mu karere ka gasabo umurenge wa gisozi akagari ka ruhango umudugudu w'umurava mfite mama wanjye aba murangura ibyo ndabizi ko twigeze tubona atwandikira akandiko muri bibiri n'icyenda atubwira ko ari bamurangura yakohereje kuri njye nakuriye irubengera nkurira kwa papa wiwe urumva rero nyuma naje kuza kugerageza kumuvugisha ari marume wundi wo ku mugore wa kabiri wa sogokuru umuhaye ubufasha bwo kumuvugisha none se mama wawe yitwa nde izina rimwe yitwaga tabu irindi kuba yarihinduye sinigeze ndifata nabonyeho tabu ryo riracyariho urumva yansize ndi muto kugeza n'isaha sinzi nyine isura ye mba nifuza byibura kumubona nkavuga ati n'uwampa amahirwe yo kubona ifoto ye yaba nkoreye cyane niyo mpamvu nyine numvishe ukora ikiganiro agasaro ndagushakisha nyine nkaya nirwa mbaza abanyamakuru tuzi ngo numve ko nabona nimero yawe urumva naje guhamagara n'undi munyamakuru w'umurundi ukora ikiganiro ku ijwi rya amerika nyine ngira ngo numve ko yazamuza nawe
clemence mama wawe agenda wari ufite imyaka ingahe
yewe ntabwo mbyibuka urumva icyenda kane kuko nanjye umukecuru bamubwira ngo nta nubwo azi neza igihe navukiye kuba ari ariko guhera icyenda kane nibwo yagiye twatandukanye ariko ndakeka naba ndi nari ndi nko mu myaka nk'itatu byibuze
none se papa wawe iyo umubajije akubwira iki kuri mama wawe
papa wanjye we ntabwo twakuranye urumva yambyariye kwa sogokuru niho nakuriye nyine nakuriye kwa sogokuru sinigeze nkurana na papa ku buryo no ku byangombwa ndangamimerere wanditse kuri sogokuru wawe
n'irangamuntu nayifatiye kuri sogokuru
ako kandiko mama wawe aheruka kohereza muri bibiri n'icyenda warakabitse urakibuka ujya ukareba
mukecuru urumva yari yarakabitse kuko ari karongi uko biri kose yakabona ariko izo nimero izo nimero zo ndazifite z'icyo gihe ko ziba muri telefone ariko ntabwo zijya zicamo nyine
aramutse muri uyu mwanya tuvugana yumvise ijwi rya amerika fungura umutima wawe umubwire icyo ushaka kumubwira nk'umwana ni ukuri ikintu namubwira ni uko mukunda cyane rwose pe ndamukunda mbanza baramushimira ko yambyaye ariko ndamwinginze byibura azana amahirwe yo kubumenya amena byibura ifoto ye y'uko abyara nkumva bariya nyine navuga byinshi urumva ngira ikiniga cyo kumva ko nyine mama wanjye ariho ariko nkaba numva ntamuzi pe kandi nifuza kumumenya nyine urumva nabaye imyaka myinshi nzi ko yapfuye nza kumenya ko ariho rwose pe nanjye nifuza kubibona ni uko azambabarire yuko abyara kandi n'imana izamuhera umugisha azambabarire byibura atume mubona pe atume mumenya byibuze clemence ndahamya yuko umubyeyi wawe ubutumwa bumugeraho ko azakumva kandi ko azaguhoza amarira yawe bidatinze
komera imana iguhe imigisha myinshi urakoze cyane pe urakoze pe urakoze nawe ijuru izaguhemba ntacyo bitwaye ihangane turi kumwe kandi ndagukomeza
ni ukuri urakoze cyane imana iguhembe iguhe imigisha myinshi myinshi cyane ni ukuri urakoze cyane clemence kandi umunsi mwiza
yego nanjye murakoze umunsi mwiza nabibasezeranije iki kiganiro kiribanda cyane ku bana baburiwe irengero mbere y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda nine mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ibiri uw'amahoro claire yari afite imyaka cumi n'umwe ubu atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa nyarugunga akagari ka kamashashi umudugudu wa gitara icyo gihe yabaga mu nkambi ya mugambazi ari kumwe n'abarumuna be nyiranzaba nterura wari ufite imyaka umunani na mukeshimana wari ufite imyaka ine bakomokaga muri komini ya cyungo yo mu cyahoze ari perefegitura ya byumba nyuma y'imyaka makumyabiri n'icyenda yiyemeje gushaka abavandimwe be ndarangisha barumuna banjye nyiranzaba nterura na mukeshimana bagiye icyenda kane babatwariye mu nkambi ya mugambazi ari abana b'imfubyi batwawe n'imiryango itagira umupaka n'abaganga batagira imipaka
b'abafaransa n'ubu rero ntabwo turabona ahantu bari bifuzaga ko mwadufasha kubabona
mwabwiwe n'icyo ko ari medecins sans frontiere batwaye
babatwariye mu nkambi y'umugambazi none se iyo nkambi ni medecins sans frontiere yakuragamo abana gusa
yatwaraga abana b'imfubyi badafite ababyeyi ubwo hari mu buhe mwaka
mirongo icyenda igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri icyenda na kabiri karara muri mirongo icyenda na kabiri wari ufite imyaka ingahe
ijana n'icya cumi n'umwe ku buryo ibyabaye urabyibuka warabibonye
yego ndabyibuka baza gutwara abo bana n'indi wabatanze
uwabatanze ni musaza wanjye mukuru umusaza wawe mukuru yitwa nde
afurika augustin yabatanze kubera yuko ababyeyi banyu bari bitabye imana
bari barapfuye arabatanga kugira ngo badufashe kubareba
icyo gihe uwo wari ufite imyaka cumi n'umwe afurika yari afite imyaka ingahe afurika ni mukuru niba bafite senkanti
none se nta munyarwanda wari uri kumwe n'abo bantu ba mitse sa frontier waba wibuka nibuka ko umuyobozi wacu w'akarere ka haroza ari komine cyungo yari gutera ja ubwo rero wamuhaye kontakite mubandikire hanyuma mwabufasha icyo ijwi rya amerika twizeza abadusanze abatwitabaje ni ukubafasha ni ukurangurura ijwi ryanyu tukarigeza kure ariko tugashyiraho no gushakisha kugira ngo tumenye aho bari tuzajya muri medecine sans frontiere tujye kubaza abo bana aho bari ngaho rero komera ukomeze wumve ijwi rya amerika kandi ugire amahoro murakoze cyane nawe imana igomba mu kazi kawe ka buri munsi witangira ndagushimiye
agasaro ka buraga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itatu mu rwanda havugwaga umutekano muke mwagiye mwumva muri iki kiganiro ukuntu ababyeyi bavuga ko batanze abana babo bagira ngo byibuze hazaboneke uzabara inkuru habonetse abantu baranzwe n'impuhwe bashinga ibigo bihita bijyana abo bana mu bihugu by'amahanga mwumvisemo ishyirahamwe ryitwa lumiere des enfants ryari rihagarariwe n'umupadiri wera wari nyamirambo nyamirambo witwa pierre jo yari afite ikigo i nyamirambo hafi ya baoba aho abo bana banyuraga mbere yo kujya i burayi n'ahandi mugiye kumva inkuru y'umwana wahagiye ari kumwe na mwishywa we n'ubwo bwose yarerewe mu bufaransa ubu ari muri australia avuga ko atazi aho akomoka umugiraneza umufasha muri iyo nzira yitwa bosco kazenga atuye mu mujyi wa melbourne yaraduhamagaye uwo mwana w'umukobwa ku byangombwa bye nabashije kubona bamutwariyeho abo bagira neza handitseho ko yitwaga byukusenge yivete akaba ngo yaravukiye cya hafi buretse nibyo ni cya hafi ubwo rero uwo mwana w'umukobwa namumenye biturutse ku ndi mudamu w'umunyarwandakazi utuye muri state yitwa tasimaniya umwana w'umukobwa yari amaze imyaka irindwi hano mu mujyi ntuyemo melbourne ariko akaba yarabanaga n'abanyanigeria abakemeroni abo bantu bo muri ibyo bice byo hirya iyo ngiyo akaba nta munyarwanda n'umwe ngo yarazi noneho hakaba hari umukobwa uri hano ni umumetisi mama we ni umunyarwandakazi papa we ni umuzungu baza guhurira mu mu bintu by'amapati by'abanyafurika nibwo abanyanigeria bamuperezansi uwo mwana w'umukobwa avuga ko ari umunyarwandakazi ariko atazi umunyarwanda n'umwe ubwo niho byaturutse kugira umwana w'umukobwa amuhuze n'uwo nguwo ukuriye abanyarwanda batuye muri state yitwa tasimaniya ubwo uwo mubyeyi arambwira ati bosco ndabizi kugira umutima utabara ufasha bene wacu hano mpafite umwana w'umukobwa namuhawe na runaka uwo mumetisi yitwa kabanyana stefani ati umwana w'umukobwa arashakisha umuryango kandi nzi ko ujya ugira ishyaka rya bene wacu ukaba wamfasha kugira ngo urebe icyo wamukorera n'umukobwa naramubwiye rwose mwohereze ndamwakira mu rugo ubu ngubu tumaranye hafi amezi agera muri atanu ari mu rugo iwacu ubwo nibwo nagerageje kumubaza amateka ye ayanyuriramo ariko nkabona birasa naho bimutusha ku mutima ambwira ukuntu mama we yapfuye afite imyaka itatu noneho asigarana na papa we ntabwo yibuka nimba afite abandi bavandimwe ariko akibuka mukuru we wari warashatse ufite umugabo ubwo rero umwana w'umukobwa nibwo nagerageje kumubaza imyirondoro ababyeyi aho yavukiye agerageza kunyereka ibyangombwa bimwe bamutwariyeho mu bagira neza mu bufaransa nsanga papa we yavukaga ku kibuye ahitwaga kibuye ahitwaga komine bwakira noneho mukuru we kuko ngo icyenda na kane sinzi ukwezi uko ariko mukuru we kubera ubuzima sinzi umuntu wari wapfuye muri kigali ngo hari imyivumbagatanyo bitameze neza hari mukuru we witwa ngo ni mukanyandwi esita esiteri niwe wamufashe uwo ngo ni mukuru we bavukana ariko yari yarashatse umugabo afite abandi bana yaramufashe amutwara muri icyo kigo cy'imfubyi kubera kwirukanka ntibyari byoroshye ngo abe ariho agenda aramushyira mu kuhamushyira ahamushyirana n'umwana w'uwo mukuru we nyine mukuru we uwo mukanyandwi esita yari afite umwana w'umuhungu yabashyiraniye hamwe muri icyo kigo cy'imfubyi noneho ku icyemezo cyo guha umwana abagira neza ahangaha hagaragaramo ngo ngewe mukanyandwi esita mwene muhindura na nyirazesa yavutse igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe uwo ni mukuru we noneho avukira muri perefegitura kibuye ni komine bwakira amakuru duhaye arahagije igisigaye ni ukumenya aho mukanyandwi esitera aherereye mu rwanda kugira ngo dushobore kumuhuza n'umukobwa abereye nyirasenge umushakisha ari muri Australia kandi nawe bizamufasha kumenya aho umuhungu we uri mu bufaransa aherereye jean bosco kazenga nongere ngushimire kuba wongeye kwizera ijwi rya amerika tuzagufasha uko dushoboye ni ukuri bizanshimisha bizanezeza kuko birampangayikisha kumva umwana avuga ati sinzi aho nkomoka sinzi nimba hari umuryango wanjye ukiriho abashije kubona umuryango byanezeza kandi ni ukuri ijwi rya amerika imana igikomeza ibongerera imigisha venusi ni ukuri imana iguha umugisha nkusabiye umugisha uturutse mu ijoro kuko ugerageza gushakisha guhuza imiryango ndakurikirana cyane pe imana ikomeza ibaha umugisha ni ukuri ntabapfira gushira ntiyabura n'umwe ukiriho
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona
hashize amezi atatu witwa ingabire farida utuye i kigali ku kimironko wahamagaye ijwi rya amerika atubwira ko ashakisha muri ubu nawe witwa gihozo samantha wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ibiri wavuye mu rwanda afite umwaka umwe akajyanwa mu bufaransa yaduhamagaye yumvise madamu beatrice mushashi wafashije uwo mwana kujya mu bufaransa avugira hano ku ijwi ry'amerika mushashi twaramubajije atwemerera rwose ko uwo mwana samantha amuzi kandi ko azadufasha kumubona farida ingabire kimwe n'undi mubyeyi wese cyangwa umuvandimwe wese wabuze uwe ahora aduhamagara yibutsa abaza ati mbese amakuru ya samantha agezeye muramamagara n'ubu ngubu nagira ngo munsobanurire niba mutaramenya amakuru ya gihozo samantha ndimo gushakisha cyane ko mbizi neza ko mushashi beatrice cyagiye yari yemeye ko uwo mwana muzi kandi yari yemeye ko yagufasha kumushaka ese bigeze hehe ntacyo akubwira ese aricecekeye bimeze biti ntabwo yicecekeye nanjye muhoza ku nkeke mpora nanjye mu usaba kumbwira aho ibintu bigeze akambwira ko agishakisha ndetse yanambwiye yuko azi aho wa mupadiri wajyanye bariya bana wa mupadiri witwa Pierre jo wabaga i nyamirambo wajyanye bariya bana aho ari nkaba rero bikomeje kugerageza ukuntu nakwegera aba iyobora abo bapadiri barimo n'uwo kwego kugira ngo mbasabe guhura nawe nawe aduhe amakuru ahagije kuri abo bana bavuye nyamirambo kimwe na gihozo samantha ariko nakubwira yuko mushashi n'ubu nitumara kuvugana ndongera muhamagare mubaze aho ibintu bigeze ku buryo rwose naguha amakuru arambuye
ni ukuri mwaba mukoze nawe ajya mu mwanya wanjye aba umubyeyi wabuze umwana cyangwa se umuvandimwe wabuze uwe yumve ukuntu umuntu yaba adasinzira cyangwa se ahora ahangayitse umwana w'imyaka makumyabiri n'icyenda utiyizi utazi umuryango we birababaje birahangayikishije
farida ingabire ndakumva rwose kandi nzakomeza kugufasha ndagutumikira kandi ndakwihanganisha ukomere nakwijeje yuko gihozo azaboneka ndabyizeye yego murakoze cyane maze kumva agahinda ka ingabire farida narongeye mpamagara beatrice mushashi kugira ngo mubaze ibyo yemeye gukora aho bigeze ikaze ku ijwi ry'amerika urakoze venuste nshimiye imana we urakoze kuba wongeye kumpa ijambo ibyerekeye uwo mwana tamanta gihozo farida ndamubwira yuko ndi mu gushakisha mbishishikariye umwana gihozo samantha nabonye abantu bashobora kumfasha kubona samantha ariko kubera yuko ari abantu ari kubigendamo buhoro umuntu yitonze kugira ngo umuntu atagira ngo bamushyizeho agatunariko nanjye ngenda mbibutsa icyumweru ku cyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri nkihangana ariko ndabikora kandi nzi neza ko abo bantu bazamfasha kubona samata byanze bikunze farida ihangane muvandimwe ihangane tuzamubona byanze bikunze uramushakisha ubishishikariye kubera amaraso musangiye ariko nanjye ndamushakisha kubera uburyo nanjye ndamwohereje nzi neza ko nzi uburyo mwoherejemo kimwe n'abandi bana benshi nohereje nkawe ahubwo wowe farida ndagushima cyane wowe nashimiye imana venusi mwatumye nanjye mpaguruka kugira ngo abo bana baho baherereye kubera ko imirimo nakoraga itumaga ntashobora kubashakisha ubu rero umwana tuzamubona byanze bikunze ntabwo nakubwira ngo n'ejo mu gitondo cyangwa se ngo ni mu byumweru bibiri ariko tuzamubona umura umura tuzamubona beatrice mushashi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika ukaza no guhumuriza farida ingabire ushaka umaze imyaka makumyabiri n'icyenda n'icyenda ashakisha murumuna we igihozo samantha gira amahoro beatrice mushashi
ndagushimiye bambi kandi ukomeze ushakishe abo bana imana izabitembera kuko ni igikorwa gikomeye gukora ngewe abo nashoboye gushyira mu cyanzu cy'imana baragiye bagiye mu cyanzu cy'imana imana yabakingiye ikibaba ariko nawe venuste birimo gukora kugira ngo abo bana bashobore kubona ako gasaro kabura kaboneke komeza humura ntabwo ukabona ku gasaro kataka iyo kaguye mu byatsi kukabona biraruhije ariko ntuzacike intege
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona
mwese mwese mushaka banyu ntimuzacike intege ijwi rya amerika riri hano kugira ngo ribibafashemo ikiganiro agasaro kabura gatwari twabateguriye kuri uyu munsi ni hano tugisoreje mu twihanganire ko tutabashije kubatumikira mwese abo tutabashije gutumikira tuzabikora ubutaha nongere mbashimire mwese inkunga mudutera amakuru muduha ukuntu mwigora mugahamagara uwo mwumvise ku ijwi rya y'amerika mubwira ko agasaro kaburaga kabonetse ni buri cyumweru na buri wa mbere umwihariko w'ikiganiro muri isanga mugira amahoro mwari kumwe na venisite nshimiyimana ku ijwi ry'amerika thank you